Yeni Radyo İzmir Amerika. radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short wave ku metero cumi n'icyenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi ni fideni yongaba baramutse abaha ikaze mu makuru y'aka kanya ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryugaye ibiro byaryo mu burundi bari baje gufasha ibikorwa by'ubuhuza ibyo byose byararonse inyishu uyu munsi amahoro umutekano intwaro rusange n'intwaro ibereye biratsimbataye mu burundi uyo ni umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire y'uburundi n'amakungu isidore ntirampeba avuga ku ngingo ya onu yo kugara ibiro byayo mu burundi mu burundi kandi abantu batatu bagizwe n'umutama n'umutamakazi n'umwana barishwe mu ntara y'akayanza na cibitoke general katuma wamala yahoze ari umukuru w'indwaramiheto za uganda yajanywe mu bitaro inyuma y'uko arashwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana amakuru avugwa hirya no hino ku isi general katuma wamala yahoze ari umukuru w'intwaramiheto za uganda yajanywe mu bitaro inyuma y'uko arashwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu frederic nkundikije general katuma wamara yahoze ari umukuru w'inkoramiheto za uganda yakomeretse umukobwa wiwe nawe n'umudereva wiwe barasiga ubuzima mu gitero c'abantu bitwaje ibigwanisho barashe ku modoka barimwo kuri uyu wa kabiri katumba wamara asanzwe ari umushikiranganji ajejwe ibikorwa vya leta hamwe no gutwara abantu n'ibintu muri leta ya uganda yatewe ari hafi yo gushika imuhiriwe mu micungararo y'umurwa mukuru kampala akomeretswa ku kuboko nk'uko amakuru atangazwa n'itorokanizo ry'amakuru associated press yahawe amakuru n'umuvugizi wa leta brigadier flavia biekwaso abivuga abakoze iryo bara bataramenyekana ngo bateye bari ku mapikipiki yariko akurikira imodoka katumba wamara yarimwo bayirashe ko insoro zishika indwi igihe yari mw'ibarabara ririmo imodoka nyinshi amasanamu yafatiwe mu kibanza yarasuyemwo arerekana uyu mushikiranganji yuzuye ko amaraso ariko arasaba kujanwa kwa muganga abanyagihugu muri uganda baguye mu gahundwe aho bumviye ubwo bundi bugizi bwa nabi bwerekana ko umutekano utifashe neza mu ico gihugu umuvugizi w'igipolisi ca uganda yararashwe haricwa n'abantu bitwaje ibigwanisho ari imbere imuhiriwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi umushingamateka yarishwe mu buryo nk'ubwo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani urakoze frederic umukozi akorera ishyirahamwe ry'abagiraneza yishwe ahitanywe n'urusasi mu ntara ya tigre ni mu gihe abagiraneza bariko baratotezwa muri iyo ntara uwo mukozi w'umunya etiyopiya yitwa negasi kidan akorera ishyirahamwe ry'abagiraneza ry'abataliyano yishwe ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye kidan ava mu gisagara ca adigrat yakorera iryo shyirahamwe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu umugiraneza agira uw'icenda yiciwe mu ntara ya tigre kuva ingwano ihadutse araheze hafi y'amezi indwi ivyerekeye uwarashe urusasi rwahitanye kidan ntibitomoye leta ya etiyopiya yatangaje ko yarekuriye abagiraneza gukorera mu bice byose by'intara ya tigre atantambamye amara amashyirahamwe y'abagiraneza avuga ko yasubijwe inyuma ku mabariyeri y'igisirikare yongera arangirwa gushika mu bice bimwe bimwe mu bice ayo mashyirahamwe yashoboye gushikamwo ibintu bimeze nabi cyane abategetsi ba leta zunze ubumwe za amerika bagirije impande zitana mu mitwe ko zitoteza n'impaka abakozi b'amashirahamwe y'abagiraneza samantha power ayoboye ikigo ca amerika kijejwe iterambere mu makungu usaid yatangaje mu ndwi iheze ko umunya etiyopiya akorera ico kigo yishwe mu ntara ya tigre mu bivugwa ko yishwe n'inteko za eritrea n'iza etiyopiya ubudagi n'ishirahamwe mpuzamakungu onu bizokwakira ikoraniro ku gihugu ca libiya mu gisagara ca berlin ku itariki mirongo ibiri na zitatu y'ukwezi kwa gatandatu ibindi na mugenzi wacu frederic nkundikije inama izaba ifite umugambi wo gukoranya ibihugu bikomeye vyo ku isi bikurikiranira hafi igihugu ca libiya hamwe na leta yacu ifata kibanza mu bintu bizokwigwa harimwo itegurwa ry'amatora ategekanijwe mu kwezi kwa cumi na kabiri hamwe n'itahukanwa ry'inteko z'abanyamahanga iyo nama yatangajwe uyu munsi wa kabiri izoba irimwo abashikiranganji bajejwe imigenderanire kandi izofatira ku vyashikirijwe mu nama ya mbere yabereye i berlin mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri muri iyo nama abatetsi bari bemeranije kubahiriza ibihano vyafatiwe libiya n'imirwi y'abagwanyi vyo kudashobora kugura ibigwanisho bari bumvikanye kandi guhimiriza impande zose gufundika amasezerano yo guhagarika ingwano igihugu c'ubudagi kimaze igihe kigerageza kumvikanisha impande zose iyo nama itekanijwe i berlin izoba ari iya mbere leta y'ifata kibanza ya libiya igizemwo uruhara iserukiwe n'umutegetsi wo hejuru igihugu ca libiya kiri mu kajagari kuva intambara y'abashigikiwe n'inteko za otan batembagarije bakongera bakica umutegetsi yatwaza igitugu muhamara kadafi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe ayo yari amwamwe mu makuru makuru makuru avugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya radiyo ijwi rya amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mushobora no kudukurikirana kuri facebook no ku kibanza cacu ca internet arico wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mukanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu burundi abantu batatu bagizwe n'umutama n'umutamakazi n'umwana barishwe mu ijoro ryakeye mu ntara za kayanza na cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'uburundi umumenyesha makuru w'ijwi rya amerika eroje wirikaneza niyo nkuru dufitiye ari nairobi muri kenya komine gahombo intara ya kayanza mu buraruko abishwe baba ku mutumba wa ruzingati ni umutamakazi w'imyaka mirongo itandatu n'umwuzukuru wiwe abagizi ba nabi bateye grenade mu ijoro mu gihe uwo mukamakare n'umunega wiwe bari baryamye bari kumwe n'umwuzukuru wabo w'umuhungu umukecuru n'umwuzukuru baciye bapfa ubwo nyene uwo mutama we yarakomeretse abajejwe intwaro ku nzego zo hasi n'ubwo batashimiye ko amajwi yabo yumvikana bemeza kwitana inshuro ya mbere umuhano uterwa igipolisi cemeza ko catanguye amatohoza ayandi makuru ijwi rya amerika ryamenye ariko atabura yemeza canke yahakane ni uko injyane zifatiye ku matongo zishobora kuba arizo ntandaro ya buno bwicanyi yamara ababanyi co kimwe na musitaneri wa gahombo silvestre ntunzwe n'imana bamenyesha ko uyu muryango wabana neza na bose ntunzwe n'imana yamutwa komine gahombo avuga ko ariko ategura ko abahisi bafubanwa iteka ku buryo bwa komine mu ntara y'ibitoke bihana urubiya na kayanza naho ni umutama w'imyaka mirongo itandatu n'itanu yishwe razak sakubu yaciwe izosi n'abantu bataramenyekana mu gihe yariko aratahuka ageze nko ku metero mirongo itatu z'umuhana wiwe ni muri zone nyamakarabo komine mugina mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu muri komine mugina hamaze kwicwa abantu batanu kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka nyamakarabo honyene hamaze kugwa batatu bose bazirugwikireko ko ari abarozi jeremy barasokoroza umwe mu bakuru b'imitumba muri zone nyamakarabo abigereranya n'ubujuju asaba ubutungane guhagurukira ubugizi bwa nabi ntitubona igituma abantu bagandagurana bazizanya n'ubujuju bwabo ubujuju kuko umuntu ashobora kumwagiriza ngo akore ibi kandi utabimufatanye baza rero ko ari ubwasi bwo mu miryango butuma abantu humbure bicana kenshi abajejwe intwaro n'abajejwe igipolisi baragira amatohoza ariko ntibakunda gufatwa ariko abafashwe barashengezwa dusaba ubutungane igihe cyose bufatwa umuntu w'inkozi y'ikibi yemera kugandagura abantu ko bamucira urubanza n'abenegihugu bose bakabibona n'amakungu akabibona ntihagire umuntu apfa azira umukeko n'uwo bafite icazi ico akora yocibwa urubanza n'ubutungane hamwe n'igihugu ajejwe guca imanza acaye guhana beatrice nzambimana umukenyezi wa nyakwigendera amenyesha ahugeze ubu ata mpamvu n'imwe yabona yari gutuma ahekurwa kubera iki gihe c'umugoroba yaragiye nyene gihe c'umurango ahejeje gufungura kubera narindushe hari nko mu bihe bya saa mbiri nca ndaryama mugabo ndyamye ntumenga abandi bariko barayokora bataha burya nca ndasinzira ngaze gukanguka ko atarashika ngaha nca ndagenda mbaza umubanyi tubana aho hepfo ndamubaza ati mwamenya yateramye gute ati je namuherutse ari aho kw'ibarabara duca turaduga n'umwana mfiza w'umuhungu turaduga turashika kw'ibarabara nta muntu n'umwe yari akihari bari batashe ngarutse hajya mu irembo nyamwana yari imbere yanje tubona yaguye hajya nyenari ati yote mara ati uwo muntu ntabwo ari muzima muretse gutya n'agatara nca mbona rero amaraso ati yote bahejeje kumukerera nca ntinduru ku munwa abantu baca baraza rero kuraba umupfasoni nzamba imana wenyene amaze iminsi ahekurwa mu burundi ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura mu ijoro ryo kuwa mirongo ibiri na gatanu ku kwezi no ku mugwa mukuru w'intara ya muramvya iminsi ibiri yakurikiyeho hagati na hagati mu gihugu abantu batari munsi ya bane baraguye mu bitero vy'amagrenade abarenga mirongo umunani barakomereka nk'uko amakuru ijwi rya amerika ryahawe n'amasoko yaryo avyemeza umuvugizi wa leta prosper ntarwami yagereranya bino bitero n'ibikorwa vy'iterabwoba leta y'uburundi irateye ivyatsi ivyo bikorwa bigayitse by'iterabwoba irahojeje imiryango yabuze kandi yiyemeje kuyiba hafi muri ibi bihe bigoye irimwo yiyemeje kandi kuba hafi abakomeretse yongera ibipfuriza gukira n'ingoga twamenyesha ko ivyo bitero bitiyadukije ahubwo vyateguwe kuko vyabaye mu gihe mu burundi hariko habera inama igira mirongo itanu na rimwe y'umugwi w'abahinga mpanuzwajambo w'ishirahamwe mpuzamakungu one ujejwe ibibazo vy'umutekano muri afurika yo hagati kuva hagati mu kwezi kwa kane uyu mwaka abantu batari munsi ya mirongo ibiri na batatu nibo bamaze kugwa mu bitero vy'abantu bitwaje ibirwanisho mu ntara za muramvya na mwaro hagati na hagati mu burundi no ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura no mu ntara ya cibitoke mu buraruko bushira uburengero eroge buri kaneza ijwi rya amerika urakoze eroge tukiri mu burundi ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryugaye ibiro vyaryo mu gihugu ibiro vy'intumwa idasanzwe ya onu ibujumbura vyari vyuguruwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kugira iyo ntumwa ibe nk'umuhuza mu matati ya politike yadutse muri ico gihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika mu rwanda pierre claver niyo nkuru araduha inkuru y'idonido ibendera ry'ishami mpuzamakungu oni ryururukijwe ibujumbura kuri uyu wa mbere ku mugoroba ku biro vya oni barabara rya gatumba rishika ku mupaka wa kongo intumwa idasanzwe ya oni mu karere ka afurika y'ibiyaga binini niwe yakiriye iryo bendera araribika nk'ikimenyetso c'uko oni ikuye akarenge muri ico gihugu n'ibiro vyari vyuguruwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kugira bigerageze kugabanya intureka ya politike yadutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yohangzia intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa onu mu karere ka afurika y'ibiyaga binini arashima intambwe igihugu kigeze kubu ati burundi n'abarundi barashitse ku ntambwe ishimishije mu kubungabunga amahoro no kunywanisha bonse rimwe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ikimenyetso ca vuba ni inama iheruka guhuriza hamwe ibihugu cumi na kimwe vy'akarere ka afurika yo hagati yiga ikibazo ca amahoro n'umutekano mu karere ivyo vyaragaragaje ko uburundi bwagarutse ku rubuga rw'ibikorwa bihuza amakungu oni ntishobora kuvyirengagiza ego niko haracariho agahaze nico gituma oni izogumiza ijisho ku burundi biciye ku bakozi basanzwe bari no mu bindi bisata vya oni tuzoguma dufashanya no mu vyerekeye amahoro umutekano n'iterambere ibi vyashimishije umukuru w'igihugu w'uburundi ku rubuga rwe rwa twitter evariste ndayishimiye yagize ati turashimisha hamwe mpuzamakungu oni ryiboneye ko tutakiri abana bo gufata akaboko kugira ngo bitegurire inzira irora ku buzima bwiza bwa benegihugu bose atakuvangura ntituzohengeshanya kwereka amakungu ko dushoboye uburundi nibwo bwategetse ko ivyo biro vyokugagwa bitarenze uno mwaka leta isigura ko igikorwa ca onu caheze izidore ntirampeba umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'uburundi n'amakungu yarabigarutse ko inyuma yo gusezera onu ubwo bari baje gukurikirana ibijyanye n'umutekano ibijyanye n'amahoro bari baje gufasha ibikorwa by'ubuhuza ibyo byose byararonse inyishu uyu munsi amahoro umutekano intwaro rusange n'intwaro ibereye biratsimbataye mu burundi nuvuga nti rero ibihe bihereza ibindi ni ukuvuga bijya bihe byararangiye mwarabonye ko mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika za ntumwa zahora ngaha kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu zikurikirana ngo ivy'ingena hagati y'akazina muntu kifashe zabonye ko hageze ko zisubira ya Addis Abeba yamara amwe mu mashirahamwe yigenga yo mu Burundi yo yose uko abibona ayagera kuri cumi n'indwi harimo n'inani yandikiye umunyamabanga mukuru wa ONU amuvunira akagohe ko yogumiza ijisho ku Burundi ayo mashirahamwe yigenga abona ko injyane zitarahera ahubwo ko zahinduye isura Vitane Nshimirimana aserukira Urunani Force rumwe muri ayo mashirahamwe tubabwira tuti muraraba neza kuko nta kindi bizogaruka ko atari ugusubira kujyanisha abarundi byo gusasira indava ibyaha by'agahomerabunwa hamwe n'ibyaha by'ihunyabwoko kuko urabye ukuntu bagwanya bivuye inyuma icyo kintu cyose cyerekeye gukingira cyangwa guteza imbere agateka kazina muntu ukaraba ukungene bagwanya bashimitse umuryango wa oni hejuru y'ukwica hejuru y'ukwangaza hejuru y'ukunyuruza hejuru yo gupfungira abantu ubusa n'ibindi byaha nk'ibyo uburundi burahakana ivyo vyagirije ubushikiranganji bw'imigenderanire busigura ko hari abashaka kwambika iceye igihugu harimwo na zimwe mu ntumwa za oni zagiye ziraca mu burundi hamwe n'ayandi mashirahamwe mpuzamakungu oni imenyesha ko itazokura akarenge burundu ku burundi ndetse hari n'umugwi wa oni wahawe igikorwa co gukora amatohoza ku mabi yose akorwa mu gisata c'agateka kazina muntu ivyo biro vyugawe inyuma y'igisata ca oni kijejwe agateka kazina muntu naco nyene cirukanywe mu burundi intumwa zidasanzwe za oni zitatu nizo zagiye muri ico kibanza cugawe abo nabo ni umunyageria saidi jenet umunyamaroke jamar benomar n'umunyaburukina faso michel kafando bose bavuyeho batanze imihoho abandi nabo banswe n'uburundi canke abatavuga rumwe na leta abo nibo baherekeje ibiganiro vyahuje leta y'uburundi n'abatavuga rumwe nayo iyarusha muri tanzania ibiganiro vyasozerewe ata amasezerano yashitsweko mu myaka itanu vyamaze pierre clave niyo nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika urakoze pierre clave kuri iyo nkuru tuve mu burundi dukubitire mu rwanda aho abantu batandukanye banyuzwe n'ingingo zaraye zifashwe n'inama y'abashikiranganji yoroheje zimwe mu ngingo zo kwirindikiza ca covid 19 ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu asumta kaboyi ari kigali ubusanzwe hari hemewe ishyingirwa rikorerwa imbere y'umuyobozi w'umurenge ndetse no mu rusengero ariko rikitabirwa n'abantu batarenze makumyabiri kandi hakubahirizwa ingamba zo kwirinda covid cumi n'icyenda umwanzuro mushya kuri iyi ngingo wemeje ko imihango yo gusaba no gukwa nayo ikomorewe ariko hakagenwa ko izajya yitabirwa n'abantu batarenze mirongo itatu uyu mwanzuro ukomeza uvuga ko iyo gusaba cyangwa se kwiyakira bibereye muri hoteli cyangwa ahandi hantu hagenewe imyidagaduro cyangwa mu busitani bitagomba kurenza mirongo itatu ku ijana by'abasanzwe bakirwa muri iyo hoteli cyangwa n'aho hantu hasanzwe habera ubukwe kuri iyi ngingo minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yongeyeho ko buri wese uzitabira ubukwe agomba kubanza kwipimisha covid cumi n'icyenda kandi akerekana ko ari muzima itangazo rya minaroke rikomeza risobanura ko iyo imihango yabereye mu rugo hakirwa abantu mirongo itatu gusa yongeyeho ko uwakoresheje ubukwe mu rugo abanza kubimenyesha ubuyobozi bw'umurenge nibura iminsi itanu mbere y'uko uwo muhango uba iyi ngingo yerekeranye n'ubukwe yashimishije by'umwihariko abari bafite ubukwe muri aya mezi y'impeshyi numvaga ko nasohoka mpesheje umuryango wanjye ishema mbese ababyeyi bakishima ikintu cyanshimishije kurenza ibindi nyine nzasohoka neza mu rugo nshimishe mama kandi ni ukuri pe nabonaga ari ibintu bigoye abakobwa b'iki gihe biba bigoye mbese gusohoka mu rugo ukambika umubyeyi urugori yes nawe akicara ku ntebe y'icyubahiro nk'umubyeyi biba bigoye ariko ngewe ndishimye cyane njye nzabikora ku ruhande rw'umuhungu nawe asanga leta yafashe icyemezo cyiza gusa kumvikanisha ko byaba akarusha umubare w'abitabira gusaba no gukwa wongerewe turashima imana tunashima leta yemewe kwicara igafata uyu mwanzuro wo kurekurira mirongo itatu ku ijana bongere baterane barekure bageze no kuri mirongo itanu ku ijana ku kwakira abantu no gusaba no gukwa birakwiriye urageza gufata irembo ugasanga bari kukwaka abantu batatu bane ariko ubu ngubu abo washaka mirongo itatu wabaterura ukabatwara nta kibazo kirimo icyemezo kandi cyanejeje abacuruzi bari bafite ibyumba bisanzwe byakira ubukwe turumva turi mu bicu nko gusuka kumva urumva wirwaga wicaye ikibazo cyari gikomeye cyane cyatugoraga urumva umuntu yazaga akakubwira ati wambabari ukwanyakiye numva umuhakanira uri umucuruzi ni ikintu gikomeye cyane kubona uburyo bwo kongera gutangira biragoye ariko tuzatangira nabi ariko dutangira neza nk'umunyururu wari ufunze bakavuga bati habaye hari
mbere y'uyu mwanzuro ibirori byo kwiyakira byari bibujijwe ndetse ababirengagaho barahanwaga ni kenshi hagiye humvikana mu bitangazamakuru abantu bafashwe bari mu bukwe bamwe bagafungwa abandi bakarazwa muri sitade nyuma bagacibwa amande bakabona gusubira mu ngo zabo ibikorwa nk'ibi byagiye byumvikana mu mujyi kurusha mu cyaro bwana pascal mu rwandashyaka ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa ririma mu karere ka bugesera mu ntara y'iburasirazuba ibintu byo gukwa inka bisa nk'aho byavuye kuko ntabwo bikorerwa umuntu bayijyanye habaho kuyivugira ya mihango yose ahubwo biba ko ibintu babivunjaga mu mafaranga bikaba nk'aho nka musaza umwe cyangwa akagenda akayajyana bikarangira kuko ndibuka hari iminsi twigisha abageni mbere y'uko tubasezeranya ikintu cya mbere twababwiraga mbere y'uko twinjira mu by'amategeko n'ibindi bari baho ntihazagire ukoresha ubukwe kubera kovide mu zindi ngamba zavuguruwe harimo ko ibikorwa bya siporo ikorerwa hanze byemewe n'amaminisitiri kandi yanzuye ko ibikorwa by'imikino y'amahirwe bizafungura mu byiciro ndetse iyi gahunda ikaba izatangazwa na minisiteri y'ubucuruzi n'inganda nyuma yo kugenzura ko byubahirije ingamba zo kwirinda covid cumi n'icyenda abafite ibigo byakoraga mu bijyanye n'imikino y'amahirwe bari baherutse kwandikira guverinoma y'u rwanda bayisaba kuba yabafungurira bakongera gukora kuko bagaragaza ko bamaze guhomba abakora muri ibi bigo bari bagaragarije leta y'u rwanda ko abakozi bagera ku bihumbi bitanu batakaje akazi ndetse ibi bigo bikaba bimaze guhomba miliyoni zisaga magana atatu mu mafaranga y'u rwanda bakoresha bakodesha amazu buri kwezi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali radiyo ijwi ry'amerika i washington dc abakenyezi b'abarundikazi batari bake baja guca ingero mu bihugu by'abarabu barahura n'ibyago byinshi harimo kugurishwa gukubitwa gukoreshwa amasaha y'umurengera kurazwa inzara n'ibindi muri iyi minsi naho abatari bake barungitse amajwi n'amasanamu ya videwo bashikiriza umubabaro mwinshi bafise kubera igurishwa ry'amatungo yabo mu gihugu cabo mugenzi wacu oriane itanga ishaka yaganiriye na kanyange suwavisi umurundikazi aba muri leta zunze ubumwe za amerika ariko yandika igitabo kuri iki kibazo yaganiye kandi na furera manirakiza ipolite avuga ku ngaruka mbi z'amagara yo mu mutwe abo bakenyezi bahura nazo kanyange suwavisi atangura avuga uko yatanguye igikorwa cyo gukurikiranira hafi ibibazo by'abo bakenyezi b'abarundikazi rero uko byatanguye ni uko akazi nsanzwe nkora hano ni akazi nyine ni uwo bita umusosho weka ni ukuvuga na nkora ibintu byo kuvura nyine indwara zo mu mutwe aho ibyo nsanzwe nkora mu kazi ka minsi yose ariko byavuye ko nagiye mu buruhuko ndetse gusa ko numva nk'uko mwese mubyumva muvuga nti mu maradiyo kuri interineti aho tubona abakenyezi bahohoterwa ngiye rero i burundi niho niyumviriye ko ibyo ari byo byose mu iteka imana yampaye ko kwiga ibintu bijyanye n'indwara zo mu mutwe reka ndabe yuko ntugura n'abakenyezi hanyuma baciye muri ibyo bihugu hama narahuye n'abatari bake ndagira icyo bita interview ndagira ikiganiro kugira ngo ndabafashe gutegera ubuzima bagiye baracamwo nk'ibyo twakwita terapi hano ni hanyuma maze rero kugira icyo kiganiro niho navuze ki reka ndabafashe mu byo bokwita advocacy mu kuvuga kugira bavuge ibyabashikiye kuko iyo uri kuravuga ibyagushikiye biratuma ni nko kuvura umutima wawe rero nicyo cyabintumye nshya rero ntangura kubashyira hamwe kuganira nabo hanyuma kubwira turabe yuko koko kiretse bo ko bokenera novuga nti kwivuza kugira ubwo bubabare bagize bushobore kugabanuka naho bigoye ko byohera kubera ihohoterwa bagirirwa mugabo kugira ngo dufashe n'abantu bakiri bato abandi bagore kugira nabo ntibazoje mu bibazo bagiyemo ni nacyo gituma rero niyumviriye gukora ibikorwa ndiko ndakora gushika uyu munsi murakoze murakoze cyane rwose furere manirakiza wewe warakurikiraniye hafi ingene indwara zigenda ziramera nabi ku muntu aba asanzwe ari umuntu akomeye atekanye ariko bigahinduka muri iyi minsi umaze iminsi wumva ibibazo by'abakenyezi baja mu bihugu by'abarabu baraburirwa bakabwirwa yuko ibintu bimeze nabi hariya ariko nk'uko wagiye urabyumva wowe ubona ikibazo gihagaze hehe neza na neza ku bakenyezi n'abigeme babandanya kugwa muri ibi bibazo
urakoze oriyane jewe icyo kibazo cy'abakenyezi baja gukorera amafaranga ibihugu by'abarabu naracumbise cyatanguye kera ntaraza n'ino ino iburaya ubundi mugabo sinaronsa akanya ko ko hari icyo nokora cyane cyane kugatura icyo kibazo ingene kimeze n'ingene gishobora gusinzikaza amagara y'abakenyezi amagara yo mu mutwe kuko muri icyo gihe naciye nza kurangura ubutumwa ino buraya ariko rero nagize amahirwe swavisi ararandoda swavisi twari tuzinanye ariko twayirukana kuva na kera hanyuma numva yuko hari icyo ariko arafasha kugira nk'uko abivuze afashe aba bakenyezi bari muri izi ngorane jewe naranezerewe cyane kuko naciye ntangura kwiyumvira igituma aba bakenyezi bajayo kugira ndabe n'ingene imibereho yabo imeze n'ingene amagara yabo yo mu mutwe cyangwa amagara muri rusange ashobora kumera hanyuma nta niyumvire yuko kandi n'ibyo aba bakenyezi bafashe ingingo yo kuja hariya mu bihugu by'abarabu gukorera amafaranga kuvuga yuko hariho ikibazo bafise ikibazo bafise cyo kubaho nk'uko mwumvise bariko barabivuga baba bashaka barabe yuko borondera ikibabeshaho kugira ubuzima bwabo bushobore guhinduka neza batere imbere bashobore kwifasha bumwe bafashe imiryango yabo ico nico ca mbere kibajanayo mugore nk'uko mwavyumvise bashitseyo bagira novuga ibibazo bikomeye cyane ubuzima baba mwabwumvise hanyuma rero niyumvira bagarutse iwabo naho bakahashikaho baca babaho gute rero nk'uko mubizi cyangwa benshi babizi ngiye ngaruka kuri ku ngwara bashobo- bashobora kugira canke ku bindi ba- bibazo bashobora kugira bifatiye mu mu magara yo mu mutwe canke muri bya ibibazo bimwe bita seserezamutima ibyo ntibyobura kuko eh, tuca dufatira kuri ibyo bibazo bagize kugira bafate ingingo baje gukorera ayo mafaranga hariya hama bakaba nabo bakagaruka uca wiyumvira rero ingene babayeho kandi musanzwe muzi yuko umukenyezi mu burundi afise ikibazo si abantu bakunda kukivuga barahisha kandi noneho naho yaguma kukivuga abacumvise ko bafise ikibazo eh, umenga ntibamu- ntibagifata nk'uko ari ikibazo gisanzwe eh, nka kica- umugabo yoba a- a- afise rero nk'uko mwumvise ujya bivuze narumvise bamwe yuko bashitse mu burundi ba- barabinuba bamwe bakaba bakaba nibaza yuko babatuma ku rutoki bati nakora ibikorwa eh, biteye isoni bigayitse n'ibindi muca muvuma sindakudondagura ivyo rero uca wumva yuko uwo mukenyezi n'ivyo bibazo yoba ya- yagize ntashobora kwiyumva ahubwo aho eh, kumva yuko em, yariko ararondera ingene ubuzima bwiwe yobu yogufasha kugira atere imbere wumva yuko asubira inyuma asubira inyuma rero i- acabura ayacira n'ayamira kuko nta muntu abikimwakira bose baca mu twuma k'urutoki ati urya n'umwe yari mu bihugu by'abarabu hama rero ugasanga arigunga canke nahabuze uwabibwira nk'uko eh, ya swavisi yabitu- yabitubwiye ariko nkashima uyu igikorwa swavisi ariko arakora canke abandi ko barako- bariko barakora kugira abo bantu babegeranye bashobore kubaha agateka babumvishe yuko ubuzima bwabo bugifise agaciro naho nyine baciye muri ivyo bibazo eh, ahubwo bakwiye abantu bobafasha kugira ibyo bibazo baciyemwo bashobore bashobore kubivamo kuko uko baronka ababafasha canke uko barongera ibiyugurura ngo bavuge niko nk'uko swavisi abivuga bakira n'umuti harya umuntu afite ibibazo avuze arakira niwo muti wa mbere yiyuguranye ntavuge eh, aba ariko arwara gusumba urugero canke ntaronka n'umuntu n'umwe amufasha kuko bavuga mu kirundi ngo em, uza gukira uza gukira ingwara arayirata utayirase rero ushobora gukira urumva rero yuko ni ibikorwa bikomeye cyane ariko rero cyane cyane tugasaba ababegereye imiryango yuko bobafasha kuko bari bagiye kurondera ubuzima ntibari bagiye kwi- ngo ngo bishore muri izo ngorane zose rero niyo bagarutse ni ab'iwacu ab'iwacu bakwiye gufasha gufashwa kandi mwumva yuko nabo babaye bagiye kugira bagaruke bitangire ab'iwabo bitangire eh, imiryango yabo rero baguye mu ngorane batazo baziteguye bari bakwiye rero gufashwa kugira amagara yabo muri rusange ntasinzikana cyane cyane amagara yo mu mutwe kuko amagara yo mu mutwe asinzikara biciye muri izi ngorane z'iminsi yose tugira ingorane twabayemo turondera gutora inyishu eh, twebwe nyine canke dufashijwe n'abandi ntituziro- ntituzironke canke naho tuka- tukazitora ukutariko hama rero tuguye mu ngorane murazi yuko umuntu wese eh, ntaro- ntafise inguvu zo gutora zo ku- zo kugendera mu bibazo ngo agire inguvu ah, ivyo bibazo ntibimu- ntibimugirire nabi ntitufise novuga inguvu zimwe hariho umwe agira ibibazo bikaca bimu- bimushira hasi cane kurusha uwundi n'uwundi ashobora kugira ibibazo akagerageza gucumbagira buke buke ariko eh, nabo nyene yatawumufashije mu- inyuma y'iminsi ashobora kugira ibindi bibazo bijanye n'indwara zo mu mutwe canke agira vya bibazo bikomeye bita nseserezamutima bishobora gutuma umuntu aja mu kabumbi eh, gakomeye gose
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radio communautaire de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo cyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo yo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo cyenda na kane n'ibice bine radiyo kominote la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo urwenda n'urwenda n'ibice zeru naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
nshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimira ko mwahisemwo gukurikirana radiyo ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru uwashize hamwe aya majwi ni fasibwe deyehu amakuru yahagarariwe na etienne karekezi naho kuri mikoro mwari kumwe nanje fide niyo ngabo ndabasezeye ndabifuriza amahoro n'amahirwe